Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe na za nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'icenda umwaka wa bibumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Mbega mubona amajambo abiba inzankano hagati y'amoko mu karere k'ibiyaga binini yobonerwa umuti bigenze gute? Mu Burundi ico kibazo kiramaze imisi cibonekeza ku mbuga ngurukanabumenyi.
ubona yuko abagifise ibintu vyo gucanishamwo bibi ko vyoba vamwo bagakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana kw'iterambere rirama Uyo ni umwe mu barundi bakomoka mu ntara ya Gitega basobanura uko ikibazo cobonerwa umuti. Mu Rwanda Paul Rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe ejo yagirizwe ivyaha cumi na bitatu harimwo n'iterabwoba. Uburundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mw'ikambi ya Nakivale muri Uganda hamwe n'abari muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo mw'ikambi ya Rusenda. Imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyes Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyes?
murakoze fideli sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri cote d'ivoire ejo ku munsi wa mbere yarugururiye inzira perezida alassane uwatara yo kwitoreza manda ya gatatu iyo sentare kandi yarankiye uwahoze ari perezida laurent bagbo hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere guillaume soro guhiganwa muri ayo matora yo mu kwezi kw'icumi itariki ya mirongo itatu na rimwe yemereye bane muri mirongo ine na bane bari batanze dosiye zabo bifuza kuzohiganirwa iyo ntebe ku murwa mukuru w'ubutunzi abijan abakora imyiyerekano baraturiye imodokari ya bisi mu gace ka yopugon inyuma yo gushamirana kwabaye hagati y'urwaruka n'abajejwe umutekano abantu hafi cumi na batanu baramaze kwicwa mu mishamirano kuva perezida uwatara w'imyaka mirongo irindwi n'umunani atangaje mu kwezi guheze ko azohiganwa muri manda ya gatatu ni mu gihe kandi hari ubwoba ko hashobora kwaduka intambara nk'iyahitanye ubuzima bw'abashika ibihumbi bitatu haraheze imyaka cumi mu gihe ibwirizwa shingiro ryemera ko perezida atwara manda zibiri uwatara n'abamushyigikiye bisiguye bavuga ko ibwirizwa shingiro ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rimwemerera gutangura gusha kuri zero umushikiranganji wa mbere wa leta mfatakibanza ya libiya ikorera mu buseruko yahisemwo gutanga imihoho inyuma y'imyiyerekano iriko iraba mu bisagara vyo mu buseruko iyo myiyerekano yabayemwo n'igitero ku cicaro c'umugaba w'ingabo generale karifa haftar cabaye mu mpera z'indwi irangiye iritanga imihoho rije inyuma y'imyiyerekano y'urutavanako yabereye i bengazi no mu bindi bisagara vyo mu buseruko kubw'ubuzima bwo kubaho bubandanya kuba nabi mu banyagihugu harimwo n'ibura ry'umuyaga nkuba amazi meza hamwe n'ibintu vya nkenerwa mu buzima bwa misi yose ku rundi ruhande imyiyerekano yiyamiriza leta y'i tripoli ishigikiwe na onu yavuye mu mwumvikano yarakomerekeyemwo abatari bake mu ntango z'ukwezi inyuma y'aho abasirikare babarungitsemwo amasasu libiya yigabuyemwo ibice bibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
Washington ijwi ry'Amerika abacungera imbibe b'ubugiriki bavuze ko abana babiri hamwe n'umugore umwe bapfuye ejo ku wa mbere ku nkengera z'amazi igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira buzamiye mu mazi kubw'umuyaga mwinshi bavuze kandi ko batabaye abantu mirongo itanu na batatu tukiri kuri ivyo bibazo vy'impunzi inteko za oni zicungera amahoro n'umutekano zaratabaye abantu mirongo itatu na batandatu bagizwe hanini n'abanyesiriya zongera zitora ikiziga c'umwe mu bwato bwariko buva ku nkengera za libani ejo ku munsi wa mbere izi nteko hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr babitangaje ejo ku munsi wa mbere aho abo bantu bariko baragana ntihazwi umuvugizi wa hcr yavuze ko mirongo ibiri na batanu muri abo batabawe bari abanyesiriya umunani abanyeribani abasigaye bava mu bindi bihugu bitatangajwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'uwo bahiganwa mu matora yimirije joe biden ejo ku munsi wa mbere bashimikiye kumiriro ibangamiye uburengero bw'igihugu mu myiyamamazo yabo perezida trump yari amaze igihe acecetse kuri iyo miriro iriko iratongora mu mareta atatu ashigikiye abademokrate iya california oregon na washington yaragendeye california aranumviriza buramatari w'umudemokrate gavin newsom uko vyifashe perezida trump yaganiriye kandi n'abategetsi b'umurwa mukuru sacramento w'iyo leta ya california hamwe n'aba leta kuri iyo miriro imaze kwica abashika mirongo itatu na batanu hamwe n'amahegitari arenga umuriyoni yahiye urwo rugendo muri california rwari rufise intumbero y'umutima w'urukundo mu gutangaza ko yemeye kurungika abazimya miriro ba leta gufasha kugira aharonkere amajwi ku rundi ruhande joe biden bahiganwa yahisemo kuguma mu rugo iwe nk'uko akunze kubikora mu ntumbero yo kwirinda ikwirakwira ry'umugera wa corona biden yavuze ko perezida trump yanka kumvira abahinga ku mpanuro bamuha zijanye n'ihindagurika ry'ibihe yavuze ko mu gihe trump yokongera gutorwa akatwara iyindi manda y'imyaka ine imiriro imyuzure hamwe n'ibihuhusi bizokwiyongera kuruta kandi bisambure ibitare bike biden yafashe ihindagurika ry'ibihe arigira kimwe mu byo yiyamamaza ashira imbere mu gihe perezida trump mu ntango y'intwaro yiwe yakuye amerika mu masezerano mpuzamakungu y'i paris kwihindagurika ry'ibihe
urakoze haroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda paul rusesabagina yayobora urunani rw'imigambwe msd yashikanywe muri sentare y'intango ya kicukiro iri muri sekiteri ya kagarama mu gisagara ca kigali acunzwe bikomeye kugira aburane ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza eric ndizera ko wakurikiye urwo rubanza aho mu rukiko rwa kicukiro paul rusesabagina wabashije kumubona watubwira uko yari ameze nibyo etienne karekezi nari ndi ku rukiko rw'ibanze rwa kicukiro ruri mu kagarama aho mu karere ka kicukiro paul rusesabagina yahageze ahagana mu masaa yine arinze bikomeye ariko yari mu mapingu yambaye imyenda ubona ko ari kake ikoti n'ipantaro ariko noneho ubona atambuka mu ntege nkeya niko nabasha kuvuga nk'umuntu wose hanyuma ku rukiko urebye aho wabashije kugera cyane ko abanyamakuru batabashije kwinjiramo hafi ya bose hari umwuka umeze ute hari hari inzu bikomeye uhereye mu mbago z'urukiko ukagenda ukagera mu rukiko hari hari abapolisi benshi benshi abambaye n'abatambaye ubwo abambaye impuzankano z'akazi n'abambaye sivire abambaye sivire bababwirwaga n'uko wenda yashoboraga nko kuba yatambuka cyangwa yakunama ukabona bambaye ikumbunda ni ukuvuga ngo rero abanyamakuru ntabwo byari byoroshye kwinjira kuko twagombaga kubanza kugaragaza icyemezo kigaragaza ko twapimye icyorezo covid cumi n'icyenda ariko noneho nubwo washoboraga kuba wapimye covid cumi n'icyenda utari ku rutonde rwakozwe n'inzego za leta hari ikigo cyitwa ogs gishinzwe ubuvugizi bwa leta cyangwa bwa guverinoma gishamikiye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu abo nibo bagenaga abagomba kwinjira bitewe n'uko bari batumye none mu rukiko nyirizina eric icyemezo cyafashwe cyangwa se ibyagezweho ni ibihe watubwira byo nababwira habanje mbere na mbere impaka cyangwa se inzitizi ku baburanyi bombi zazamuwe na ruhande rwunganira uganda rusesabagina zivuga ko rusesabagina ubundi yagombye kuba aregwa nk'umubiri kuza kuba umunyarwanda ndetse ngo n'urukiko ntirwari rufite ububasha ariko nyuma y'izo nzitizi zose umucamanza yiherereye maze akisha agaciro ibyo byose byavugwaga n'abunganira rusesabagina maze ahita asaba ko ubushinjacyaha busobanura ikirego cyabwo ni ikirego ahanini urebye gishamikiye ku bitero byagabwe ku rwanda kubera ko rusesabagina yari umuyobozi w'impuzamashyaka nrcd kandi nrcd ikaba yari ifite umutwe witwara gisirikare ariwo wa frn wavugirwaga na majoro mpabimana karite bakunze kwita sankara ubu ndawuburanyira mu rwanda ubushinjacyaha busobanura ko mu bihe bitandukanye ibyo rusesabagina yagiye yigamba ibyo bitero ko babyanditse ku rwanda kandi ko bigomba gukomeza bikabuka bukavuga ko hari amafaranga mu mu bantu batandukanye barimo aho muri fpr yagiye yoherereza abantu batandukanye ndetse ngo mu bugenzacyaha yaba yaremeye ko yohereje byibura nk'ibihumbi makumyabiri by'amayero nuko rero bukavuga ko bukurikije uko yashakishijwe mu buryo bugoranye ashobora kuba yaturuka ubutabera bakamusabira ko banashingiye ku ngaruka ibyo bitero byagiye bigira ku rwanda byaba byiza afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo hanyuma se wowe n'abamwunganira hari icyo bavuze ku birego ashinjwa mu rukiko rw'ubushinjacyaha bw'u rwanda Ah, duhereye kuri kuru rusesabagina ku mafaranga areba ko yaba yaroherereje uwo mutwe wa snm ndetse n'abandi bantu batandukanye yemera ko akimara iriya hari iriya filime yiswe hoteli rwanda ikimara gusohoka rusesabagina ngo yabanje yatangiye gufatwa nk'umumiliyoneri cyangwa se nk'umuherwe abantu bakamwiyambaza akabaha ubufasha hari uwitwa senayo byo muri fdr ya- yemera ko ngo yamuhaye ibihumbi bitatu by'i- by'amayero ariko akavuga ko ariko senayo byari yamutakangiye akavuga ko hari andi mafaranga ah, atagaragaza umubare mu makuru twagiye dusoma ni umugore wa rusesabagina yohererejwe majoro karikiteri kayimana bakunze kwita sankara ariko nawe ngo ayamwoherereza nk'umuntu bavuka mu gace kamwe kuko ngo sankara nawe yari yamugaragaje ko afite ibibazo ku bindi rero wenda rusesabagina yavuze ko iby'ibitero by'inyarimata n'ahandi hantu byagiye bigaragara ku rwanda bigahitana bamwe bigatwika bikanasabwa yavuze ngo nk'umuntu wari umuyobozi arabyicuza ko byagize ingaruka kuko ntabwo yari atiteze ko bishobora kugira abo kwica abanyamategeko be rero bakavuga ko bakurikije ku no kuba ngo haba ku mugabane wa afurika no ku yindi migabane ntabwo yigeze ahamwa n'inkiko bakashingira ku buzima bwe uko amerewe ngo ararwaye bakanongera bakavuga ko nanone ari umuntu w'inyangamugayo ngo yahawe igihembo buriya twa- twakireba eh, ku kuba yarahawe umudari na bamwe bavuga ko ari Leta Zunze za amerika zose zatumye bushi bakavuga ngo kubw'izo mpamvu nta n'i- nta n'ibintu bigaragara bifatika byagombye kuba bimufungisha by'agateganyo bakamu- bakamusabira kurekurwa akajya kwiga hari n'ikindi kibazo eric warabikurikiranye abantu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye yakomeje kwibaza aho ukuntu n'uburyo paul rusesabagina yafashwe akageza mu rwanda icyo kibazo mu rukiko cyaba cyazamuweho Ah, icyo kibazo gikomeje kuba amayobera na- cyane bwaba ubushinjacyaha ndetse n'uburezi bw'iwe n'abanyamategeko nta n'umwe yigeze agikomozaho uretse wenda kuba abantu baba bari mu matsinda ukajya kumva ukumva batangiye kuvugana bo ibintu bitandukanye ku buryo bigoye ngo kuba wakwizera iki n'icyo utakwizera kugeza kuri uyu munota biracyari mu mu nkurumbarira ntawavuga ngo yafatiwe he agezwa mu rwanda ryari none nyuma y'uyu munsi y'uyu wa mbere hazakurikiraho ibijyanye n'urubanza cyangwa se n'uburyo rusesabagina aburana mu rwanda ukurikije uko bimeze umucamanza agiye kwicara asesengure imiburanire y'ababuranyi bombi yaba abasesabagina n'abamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha niho azatange umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwana paul rusesabagina akazatangaza uwo mwanzuro ku itariki ya cumi na zirindwi z'uku kwezi kwa cyenda eric eh, turagushimiye cyane ku bisobanuro waduhaye nubwo gukurikirana urubanza mu rukiko cyangwa mu nkengero zabyo bitari byoroshye tukiri mu rwanda inyuma y'imyaka ibiri mu gihugu hagiyeho itegeko ryemerera imigwi imwe imwe y'abagore n'abakobwa gukoroza inda gushika ubu abari muri iyo migwi baracatinya kubibwira ababyeyi babo ngo babafashe muri urwo rugamba ahubwo bagahitamwo kwegera amashyirahamwe asanzwe yitaho abo bana asumta kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nibwo leta y'u rwanda yashyizeho itegeko riha uburenganzira bamwe mu bakobwa n'abagore kuba bakuramo inda itegeko rigena ibyiciro bigera kuri bitanu byemerewe gukuramo inda harimo kuba utwite ari umwana kuba utwite yarafashwe ku ngufu kuba yarashyingiwe ku gahato kuba utwite yaratewe inda na mwene wabo kugera ku gisanira cya kabiri no kuba indi ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite hari abana b'abakobwa bagaragaye muri ibi byiciro babwira radiyo ijwi rya amerika ko nubwo itegeko ribemerera gukuramo inda bitewe n'uburyo batwise ababyeyi babo batarabasha kubafasha muri uru rugamba aba bana b'abakobwa bari bafite impamvu zinyuranye zatumye bakuramo inda babiri bavuganye n'ijwi rya amerika bahuriye ko bafashwe ku ngufu twashatse kudatangaza umwirondoro wabo ku mpamvu z'umutekano n'ubusugire bwabo bwite umuntu yaramugaye umuntu tuziranye pe ngo nibyo ndangira akazi ngiye nsanga ni abasore batatu aramfata ntinya kubibwira mu rugo bose baramfashe noneho mu rugo ndabibahisha twandi n'imfubyi mfite mama wenyine ari anti wanjye wamfashije avumbura ko ntwite aramfasha njyana muri isange ibibazo byanjye bikemuka gutya baranandwaza nyine bira- birakunda inda yari imaze kugira amezi angahe A- atatu ngezeyo bazana fanta nyine bigaragara yuko ari ibintu bari barateguye bari bateguye fanta nyine bayivangiye fanta nyinyoye nu- maze kuyinywa kundi bwa mbere nyinyoye inzoga numvise ari ikintu gihindutse muri njye ntiwambaza ngo byagenze gute bukeye nyine nisanze ari we turi kumwe nyine aho hantu nese niyitaho ko nta muntu nari mfite mu rugo ntabwo n'umwe we nari kubibwira ko ntabwo byari kuba bari kunyitsa ntabwo nari kubibabwira noneho nza kubiganirira hano ni uko bamara kumfasha inda yari yari igiye kwiza amezi abiri aba bana b'abakobwa babwiye ijwi rya amerika ko bahisemo kwegera imiryango bajya bumva bavugira kugira ngo ibafashe kuko ababyeyi babo babatinye bwana kagaba afrodis umukozi mu kigo giteza imbere ubuzima n'uburenganzira bwa muntu avuga zimwe mu mbogamizi aba bana b'abakobwa bagihura nazo icyo turimo duhura nacyo ni uko iyo ababyeyi banze ko umwana abikora nta nubwo bamuherekeza hehe kwa muganga cyangwa umwana ababyeyi bakamubwira bati n'ubikora ntabwo uzagaruka muri runo rugo ikindi ni uburyo izo serivisi zigomba gutanga mu buryo buri- burimo ibanga muzi ko mu bitaro iyo winjiyemo hari ukubaza ngo uje gukora uje gukora iki ese araza kumubwira icyo aje gukora ibitaro bimwe biravuga biti ahantu iyi serivisi igomba gutangirwa heza niba uje mu bitaro ni muri isange one stop center ariko umuntu ushaka gukuramo inda hari imbogamizi yahura nayo muri isange ni one stop center ariko harimo waba uri gutanga serivisi ariko harimo n'ushinzwe iki iperereza wa muntu tumuha ubujyanama bukwiriye nashaka kujya kurega ajye birate kurega bamaze kubona serivisi n'imbogamizi abaganga baratubwira ngo badashaka kubikora ngo ariko iyi serivisi yo gukuramo inda ntayo dufite muri serivisi dutanga nta nubwo tuzi ibiciro byayo ntabwo barumva yuko bagomba gutanga serivisi mu bagana uyu muryango uharanira guteza imbere ubuzima bahabwa ubujyanama mbere y'uko bafata icyemezo cyo gukuramo inda ndetse na nyuma y'uko bazikuyemo gusa kuba imiryango myinshi y'aba bana bahura n'ihohoterwa itamenya gahunda barimo bituma aba bana bajya bahura n'ihungabana z'ibiba byababayeho rimwe na rimwe bakaryihererana nuko bigancisha muri ekogarafi nyine narabibonye ariko numva umutima umwe wungi- numva ngize impuhwe ariko ahandi nkumva biranze kwicuza ntabwo byabura ariko nyine umuntu agomba kwiyakira udakeneye umuntu muganira kuri ibyo bintu Eh, twaganira ku buryo numva nabyibagirwa muri njye nyine ntabwo ku- kujya bimvamo ntabwo byoroshye ariko bizamvamo mba numva nkeneye nyine umuntu ariko atabimbwiraho cyane nabwo kuko iyo mbivuzeho cyane bituma ntekereza byinshi bitari ngombwa ntajya mvuga ati ubu iyo mbyihorera yari kuzakura sinzi wenda iyo mubyara ari muzima sinzi ngo yari kuzaba iki ariko urundi ruhande nkavuga ati nabwo n'ayandi mahitamo narayo mfite ni aya ngaya gusa nyine numvise muri njyewe nyine niyagirije numvise nyine ngize ubwoba ukuntu n'ubu iyo nicaye ahantu arigenya ntekereza nkumva nyine nsa nk'aho nakoze icyaha ukuntu iteka rya minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze ryo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa kane umwaka ushize rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuriremo umuntu inda mu ngingo yaryo ya kane rigena igihe ntarengwa cyo gukuramo inda rikaba rivuga ko uretse mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru makumyabiri na bibiri ni ukuvuga mbere y'amezi atandatu umuntu asamye nk'uko bivugwa na minisiteri y'ubuzima ngo impamvu hashyizweho igihe ntarengwa cy'ibyumweru makumyabiri na bibiri ni uko nyuma yaho umwana aba yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'ubuzima asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta uburundi bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya nakivale muri uganda ziherutse kwandikira urwandiko zisaba perezida w'uburundi kuzitahukana hamwe n'abari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ikambi ya rusenda bari batorotse ikambi bagasubizwa inyuma umumenyeshamakuru wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru uburundi bwifuza ko uyu mwaka uhera hasigaye impunzi nke zikiri mu makambi y'impunzi zahungiyemo hanze cane cane ziri mu karere ka afurika y'ubuseruko no muri kongo aho ni mu gihe bamwe batanguye kwandikira inzandiko umukuru w'igihugu c'uburundi zimusaba ko yovugana n'ibihugu bahungiyemwo n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi hcr maze bagatawukanwa abarenga ijana bari mu ikambi ya nakivare mu buganda baciye muri iyo nzira yatanguye gukoreshwa na bagenzi babo bo mu ikambi ya mahama mu rwanda ijwi ry'amerika ryavuganye n'umwe mu bahamagarira abandi inakivale guhunguka rivuza imana charles ni umwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya nakivale ariko uyu munsi tukaba twifuza yuko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavukiro bivanye n'ukuntu wumva amahoro ari meza mu burundi twaje tuvamo twagerageje kwandikira perezida wa repubulika y'u burundi kugira twumve yuko yoshobora gushyira mu kuboko mu ntumbero kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano ko ari sawa natwe twaba twifuje rero yuko twomwandikira kugira dushike nka kiriya gihugu cyacu ni uko yotwemerera yuko by'ukuri busubira mu gihugu cyacu akabidufashamo abo bemeza ko inyuma yo gushira habona icyifuzo cabo ubu bamwe muri batandatu bari imbere y'abandi bariko bagigwa ko iterabwoba n'abatarashima gutahuka ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu Burundi burabizeza ko bazotahukanwa vuba Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganje yabibwijwe rya Amerika kuwa kane uheze igihe yariko yakira abahungutse bavuye mu Rwanda iryo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyenicubahiro umukuru wacu w'igihugu cacu wacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyene bashobore gutahukanwa vyisunze amategeko kandi mu kanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu c'u rwanda abadashigikiye ico ciyumviro bobo basaba abategetsi b'igihugu c'ubuganda c'abahaye indaro n'icamwe mpuzamakungu hcr ryita y'impunzi kuguma babitayeho babakingire n'umutekano ikibazo co guhonyanza agateka kazina muntu guhohotera abantu bwicanyi indengerabutungane kutaronka uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ugomba kudashikiriza iciyumviro nk'uko wiyaguye ivyo vyose nta biri mu gihugu ntawubujijwe gutaha umuntu agataha ariwe avyishakiye gusa ubwoba zigira mu gihe vyoba nk'uko vyakozwe muri tanzania leta zibiri zikumvikana hakaca hakoreshwa igikenye biciye mu nzira nyinshi kwicisha inzara impunzi z'abarundi mu kwezi guheze abarenga ijana mu bahungiye rusenda muri kongo batorotse kambi bashaka guhunguka yamara bagarurirwa ku mupaka kuri tanganyika nkurikiye avuga ko aba ku ndwiza bazotangura gutahukanwa icyo kibazo cyabo twabamenyesha ko muri leta y'uburundi ubushirangange bubijejwe dusanzwe tuvugira twagifashe nka nkama twarakwirikiranye ibyabo kandi turabivugana n'abo dusanzwe dukorana igikorwa cyo gutahukana izo mpunzi ku buryo umwanya n'umwanya bishobora kuba mu ntango z'inzu bitangura tuzoheza nabo tukabakira byisunze amategeko kandi mu gateka kabo anongera koko ibibanza by'ifatakibanza byo kubakiriramwo bihari naho bohunguka ari benshi tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu burundi nta ntambamye hari bimwe by'ikibanza hari abavuga ngo ngo kibanza kibanza dufise cyo kwakira abantu bake sivyo dufise ibibanza bibiri ici songore gishobora kwakira abantu amajana atandatu dufise n'icikinazi gishobora kwakira abantu igihumbi n'amajana abiri ni ukuvuga ko nubwo wozira rimwe ari ibihumbi bibiri cyangwa bitatu twoshobora kubakira nta nkomanzi baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo abari mu Rwanda bobo bageze ku gice kigira kabiri batahukanwa abarenga gato igihumbi bavuye mu ikambi y'amahamba ishami mpuzamakungu HCR ryemeza ko n'ubundi wese yifuza gutahuka rizomufasha nk'uko ryabikoze kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku bahunguka bavuye muri Tanzania HCR ryerekana ko abarundi bakiri mu buhungiro ubu barenga gato ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu na kimwe abenshi bari muri Tanzania ahariyo hafi igice cabo hagakura kurikira u Rwanda hanyuma Buganda na Kongo Pierre Claver ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika tugushimire Pierre Claver Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda haraciye iminsi havugwa amajambo abibugwanko hagati y'amoko mu burundi ku mbuga ngurukanabumenyi bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya gitega babona ko bene izo mvugo zikwiriye kugwanywa abo banyagihugu basaba leta gutanga ubuzi mu bwoko bwose kugira ngo abakoresha izo mvugo babure aho bahera mu gucanishamwo abarundi izo mvugo zarataye igihe ubu ibintu byo gucanishamo nta munyagihugu nawe nuwo baba bakigira ngo reka arabikurikirana kuko ubu twaramaze kubona yuko abanyepolitike bo baduhenda twiga abantu bato bato hama bakaduta mu kaga hama bagaca baza bakiyigiye twege ikintu twobivuga urumva iki gihugu turavye tuzi aho cavuye ubu aho kigeze ubu kigeze ku ntambwe ndende kandi nziza ubona yuko abagifise ibintu vyo gucanishamwo bibi ko vyoba vamwo bagakwirikirana imvugo nziza iranguye idushikana ku iterambere rirama urumva abo nabo bataja ahabona ngo bumvirize baje mu manama bakorane n'abandi bashike ku iterambere ryiza imvugo mbi zicanishamwo bozikuramwo umuntu akivuga ibintu nk'ibyo umuntu nk'ibyo yumva ko akiri inyuma y'amajambere ko ubu turi mu mahoro kandi amahoro arakwiye nta muntu n'umwe yumva ibintu nk'ibyo akaba ari umuntu afite ubwenge bukwiye tumva yuko ari umuntu yoba agomba gusubiza ibintu inyuma noneho nk'umuntu yoba avuga ibintu nk'ibyo rero yoba agomba ikimwimake ko mbona amahoro yuzuye ibyo aho tuno batutsi ibyo ntibikibaho umuntu n'umuntu je nka je kuri jewe nta mubi ahari twese turi bamwe igihugu ni ca twese gusa ni n'abantu boba bihenda kwisanzwe iki gihe ntihari ncari igihe co kuvuga ngonye ngo aba abahutu canke abatutsi kuko amamo isi kibaho canke abarundi bakibaho ivy'ubwoko ntivyariho kiretse ko vyaje kuza igihe ikoronijwe leta n'umuvyeyi niyo kaniniya yokundisha abantu igihugu kaniniya kandi ikintu je nosaba nka leta ugira twese tunwane boraba nyimba abari ku ntwaro barabe bisunge buza baraha ubuzi ingeri zose mu moko no mu migambwe je nkaho mpererewe ashobora gusanga nk'abantu bavuga ngo onye ngo naka ngo n'umutu umututsi canke naka n'umuhutu ugasanga tomurangira akazi nuko yoba ari umututsi canke yoba ari umuhutu canke yoba atari mu mugambwe arimwo ivyo rero biratuma abantu vya bintu vyamamwo kuko wamusanga naka ko ari umuhutu ugasanga kaniniya ubu aho baherereye nibo bariko bararonka akazi cane hariho urundi ruhande rutariko ruraronka akazi ivyo rero bica bituma biguma bivugwa ku bisanzwe ciko ndabibona hoba kuzuriza bose utaravye ubu cankubu kuko hamaze kuba nk'ibintu vy'imigambi runaka ugasanga naka ntari harimwo ngo nuko harimo ubwoko buca nk'ubu uca usanga bituma vya bintu vy'amoko biguma bivugwa aya majambo aguma ku bantu bariko barayikoresha bari bakwiye yuko baraba uburyo bwo kugira ngo barabe ingene bobagwanya ko abo bantu urumva abo bantu sibo n'inkoti zikibikwe abariko barafasha abo bantu ntibacanishemwo imana yobafasha bakabandanya ku kazi kabo bakatunwanisha tukaba tukagira umutima nk'umukenge nk'uko imana iyaturemye twese turaba imana iyo mvugo kugira ngo ituzwe burundu nuko umuntu aramutse abivuze bomukurikirana mbere agaca akurikirana n'uwo n'uwabibwiye akacamwiyamiriza ubundi abibwiye akacamwiyamiriza kugeza aho bakambira bakanamurenga bakanamuhana niho n'abandi babona yuko imvugo ibene yo gucanishamo abantu ko yatugirije habi yakwiye kuba kigaruka mu Burundi uwo muntu akaza agahanwa niho byobaho Burundi iyo mvugo kugeza isaha ubu turakwiye kuyisezerera burundu kuko ahubwo mbere abantu mudukuriye mube maso kugira ntigaruke kuko hamwe yogaruka oya noneho nivyo kunda ko ino leta mvyeyi turabona yuko irakora neza ivyo ntitazogaruka je byukuri ntivyonezera igarutse oya kandi ntayo nifuza ko yogaruka nibaza ko twose twoba turi bamwe ko ivyabaye vyarabaye vyaraheze ubu n'ugutangura bishasha bibaza yuko ivyo vyose vyahora biba atari twebwe twabiteye ahubwo gusa iciza mbona kugera uwo munsi tugezeko ni uko umuntu yoza ariba ariyumvira yuko umuntu ari nk'uwundi e, tugaheza rero tukabana biturutse kuri ico tukumenya yuko umuntu ari nk'uwundi ico twobamenyesha nuko yuko abo bavuga iyo mvugo hari inkumbura raba ashaka gucanishamo abantu kubera kuko kugera uwo munsi ndibaza yuko iyo iyo mvugo ihavuye turashobora kubana mu mahoro nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mari kumwe na fide niyo ngabo mugira ibihe vyiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.